turashimire kumandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamirana washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ikaze mu makuru yo kuri uno mugoroba mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na diane ninahazwe ndi muri studio ya gatanu muri repubulika ya demokarasi ya kongo igisata kijeje gukoresha ibibazo vya leta ku bana bahejeje amashuri yisumbuye cafashe ingingo yo kwegeza inyuma ivyo bibazo mu ntara za Kivu ya ruguru na Kivu y'epfo ni kwera ikibazo c'umutekano ino ngingo hari abo yaguye nabi ntabwo abana bitanze kwiga mu gihe cy'intambara bagera igihe cyo gukora ikizamini bakabangira gukora ikizamini n'igihe cy'intambara zikomeye kurusha izi za M23 ibizamini byabagaho
safari ayo bangira n'umushingamateka w'intara ya Kivu ya ruguru ku rwego rw'igihugu ku vya kongo kandi muri make ishamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka zina muntu human rights watch ryagiriza umurwi wa m23 urwanya ubutegetsi bw'ico gihugu n'urunani afc guhohotera abatandukanye barimwo abamenyesha amakuru izo mpande zirabihakana zivuye inyuma sentare mpuzamakungu mpanavyaha cpi yataye muri yompi rodrigo duterte yahoze ari perezida wa philippine twabiteguye muri ano makuru ubudagi bwiyamiriza ingingo ya amerika iduza amatax ido nido ni handi hato tunanababwira n'ivy'amahiganwa ya miss burundi ageze ku ca kane c'intambwe ziyagize ibisabwa kugira ngo bazotogwe ni muri ano makuru musangwa ikaze kandi mwakoze gucagura ijwi rya amerika mu yandi maradiyo yose reka amakuru yacu tuyahere muri somaliya aho igisirikare mu kanya gihejeje gutangaza ko cisha abantu batandatu bose baraye bagavye igitero ku ihoteli yari ikoraniyemwo indongozi z'ico gihugu hari mu ntara ya baledweyene fidel niyongabo aratubwira ibindi mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru umuyobozi mukuru w'akarere ka Beledweyne Omar Osman Alassou yemeje ko igitero ku ihoteli yo muri ico gisagara carangiye mu gitondo co kuri wa gatatu uyo muyobozi yavuze ko izo nteko zifashijwe n'inteko z'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika zakoze ijoro ryose kugira zitabara abantu bari bafatiwe mu ihoteli ico gitero cabereyeko barimo abantu bakuze b'inararibonye abasirikare n'abasivile inyuma y'uko igitero cakozwe ku ihoteli yo mu gisagara ca Beledweyne kirangiye ibiro bijejwe iperereza vya Somalia vyamenyesheje ko ibitero vyakoresheje indege z'ingwano z'igisirikare ca Somalia cifatanije n'inteko mpuzamakungu bikorana vyishe abo bagwanyi b'umugwi Al-Shabaab mu ntara ya Shabelle yo hagati harimwo n'umutegetsi akomeye w'uwo mugwi Fidel Niyongabo urakoze hakurya ya Amerika muri Canada mu gisagara ca Quebec hatangwa inama y'abashikiranganje bajeje imigenderanire mu bihugu vyo mu rwi wa G7 ugizwe n'ibihugu indwi bitunze gusumba ibindi ikibazo c'Uburusiya na Ukraine kiri mu izofata kanya muri iyo nama izomara iminsi ibiri Fidel
mu nama bazogira harimwo izoshimikira ku migambi yo gushigikira Ukraine mu rugamba ico gihugu kirimwo rwo kwivuna ibitero vy'Uburusiya bimaze imyaka itatu Ivyo biganiro bizoba bibaye inyuma y'ingingo ya Amerika yo gusubira guha igihugu ca Ukraine amakuru yerekeye iperereza n'umutekano inyuma y'uko abategetsi b'ibihugu vyompi bahuye mu biganiro ijeda mu gihugu ca Arabia Saudite inyuma y'amasaha agera ku munani y'ibiganiro Ukraine yatangaje kuwa kabiri ko yiteguriye kwemera agahengwe k'iminsi mirongo itatu mu ngwano hagati yayo n'Uburusiya nk'uko biri mu mugambi wateguwe na leta ya Amerika mu gihe Uburusiya bwovyemera umushikiranganje wa mbere w'Ubudagi Olaf Scholz yakiye neza icimviro cerekeye ako gahengwe k'iminsi mirongo itatu mu butumwa ku rubuga x kuri uyu wa gatatu yavuze ko yoba ari intambwe ikomeye kandi y'ukuri mu ntumbero yo gushika ku mahoro nyakuri muri Ukraine umuvugizi wa perezida w'Uburusiya Dmitry Peskov kuri uyu wa gatatu yabwiye abamenyeshamakuru ko Uburusiya bwari burindiriye ko Amerika ibucira ku mayange ku vyerekeye ico ciyumviro umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Amerika Marco Rubio kuri uyu wa kabiri yabwiye abamenyesha makuru ko Ukraine yagize intambwe ziboneka ku vyerekeye guhagarika ingwano yasiguye ko afise akizero ko Uburusiya buzokwemera iciyumviro cerekeye amahoro
Ijuru ry'Amerika turacabandanya n'amakuru hirya nino ku isi aha muri Amerika leta yafashe ingingo yo kuduza amataxe ku vyuma vyose biva hanze y'igihugu n'ubu turacari kumwe na Fidel Niyongabo iraba ivyuma bituruka mu bihugu vya Argentine, Australia, Brazil, Ubwongereza, Canada, Ubuyapani, Mexique, Korea y'Epfo n'ishirahamwe ry'ubumwe bw'Uburaya. Iyo ngingo ikuyeho iyo Amerika yari yafashe imbere yaho yo kudatangisha amatagisi kuri ivyo bidandazwa ku bihugu bitari bike bicuditse nayo igihe yatangaza ayo matagisi perezida wa amerika donald trump yavuze ko ari ibintu bikenewe mu ntumbero yo kugabanya ivyo bidandazwa biba biturutse hanze y'igihugu kubera avuga ko bigeramira umutekano w'igihugu ishirahamwe ry'ubumwe bw'uburaya kuri uyu wa gatatu ryishyuye mu gutangaza ko rizoduza amatagisi y'agaciro k'imiliyaridi mirongo ibiri n'umunani y'amadolari ku bidandazwa biturutse muri amerika kuva mu ntango z'ukwezi kwa kane yamara umukuru w'urwego nyobozi rw'ishirahamwe ry'ubumwe bw'uburaya Ursula von der Leyen yatangaje ko iryo shirahamwe rizoguma ryitegura ibiganiro yavuze ko mu gihe hari ibibazo bikomeye vya politike n'ubutunzi mu makungu kugaramira ubutunzi biciye mu matagisi bitari mu nyungu rusange
hagati aho fidele umushikiranganji wa mbere w'ubudagi ahejeje uh, ikiringo ciwe olaf sholuze yiyamirije iyi ngingo yo kuduza amatagisi ku bidandazwa biva hanze ya leta zunze ubumwe za amerika
mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ari mu gisagara ca berlin olaf scholz agiye kurangiza amabanga yiwe yavuze ko ishirahamwe ry'ubumwe bw'uburaya rishyira imbere imigambi yo kugabanya inzitizi ku budandaji mu makungu ari kumwe n'umukuru w'inama nkuru y'umuryango w'ubumwe bw'uburaya antonio costa yashimikiye ku kamaro ko gukuraho inzitizi ku bidandazwa hagati y'ibihugu yasiguye ko ingingo za amerika zo kuduza amatagisi ku bidandazwa biturutse hanze y'igihugu zidatumbereye kandi atakamaro zifise umushikiranganji wa mbere w'ubudagi agiye kurangiza amabanga yiwe yavuze ko ishirahamwe ry'ubumwe bw'uburaya rizokwishura mu buryo bwihuta kandi bukwiriye ku matagisi amerika izoba idugije ku bidandazwa biturutse muri iryo shirahamwe yongeye ko ishirahamwe ry'ubumwe bw'uburaya ryagaragaje neza aho rihagaze kuri ico kibazo
ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yose muhejeje kumva n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com adresi ya youtube yacu instagram facebook na x ni voa radiyo yacu mu kanya ni igice cya kabiri cy'ano makuru kizagushimikira kuyavuga mu karere k'ibiyaga binini bya afurika igice cya kabiri c'amakuru yacu kirashimikira muri repubulika demokarasi ya kongo amakuru tukayahera ku burundi aho abakongomani barenga igihumbi n'amajana umunani ku bihumbi mirongo ine na bitatu bahungiye ku murwa mukuru w'intara ya cibitoke aribo bamaze kwemera kujanwa kure y'umupaka w'igihugu bahunze bavamwo abandi ntibipfuza kujanwayo inkuru y'ijwi ry'amerika yateguye yifashishije abakunzi bayo mu burundi murayisomerwa na tiyarive ndayishimiye i kigali mu rwanda abo bakongomani bahungiye ku mugwa mukuru w'intara ya cibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bw'uburundi kuva ku igenekerezo rya cumi na kabiri ukwezi kwa kabiri guheze ntibariko baratahura ingene batariko bararonsa ivy'impunzi zitegekanirijwe bakababazwa n'ingene kuva bashitse mu buhungiro bafungurirwa rimwe ku munsi Izo mpunzi zivuga ziti, sasa na moyo mwezi yenye tutafunga hapa hatuyapokeaka hata kitu kimoya.
Kuva dushika ngaha haraheze hafi ukwezi ntiturahabwa imfashanyo, duhabwa ibifungurwa bitetse gusa. Ibyo nabyo ntibikwiye, twifuza guhabwa ibyategekanijwe kugira ngo umwe wese yitunganye uko abishaka. Iyo imvura iguye turanyagirwa, na cane cane abatararonswa amahema. Abayaronse nabo bahawe mato mato adakwiye umuryango. Ikindi izo mpunzi z'abakongomani zigira zikwiza ukwezi mu rugombo ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke zishikiriza n'ingorane zo kwivuza zivuga ko abajejwe kubabungabungira amagara bakora ikiringo gito ku munsi bagira bati kuta kunaonekana shida mbalimbali mbali. kati ya hizo shida tunajikuta turashima ko twubakiwe ivuriro kandi rya kijambere ariko haragahazi kuko abakora kuri iryo vuriro bakira abantu kuva isaha zine gushika isaha icenda aho rero abakikwa n'amagara mu masaha y'ijoro nk'abakenyezi bashaka kwibaruka bica bibagora afike asubuhi saa ine iyo ni matatizo reka n'abakiriwe ahitwa makombe muri komine n'intara ya rumonge bagera ku gihumbi n'amajana atatu na mirongo umunani nabo nyene basaba kuronswa imfashanyo zikwiye baka bakavuga ko bahabwa intica ntikize ibyo biruko mu gihe kuva izo mpunzi zitanguye gushika ku butaka bw'u Burundi zihunga intambara leta ya Gitega yabakiriye ibicishije mu bushikiranganje bujeje intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano yari yemeye gufasha abo babanyi bari mu bihe bitoroshe yamara umushikiranganje Martin Iteretse yari yatangaje ko izo mpunzi zategerezwa kwigizwa kure y'igihugu zahunze zivamwo mu ntumbero yo gucungera umutekano wazo hisunzwe amategeko mpuzamakungu agenga impunzi ibikorwa bikurikira birategekanijwe ubwa mbere guhindura ikibanza bisigura ko impunzi za vuba kuvuga guhera mu ntango z'uyu mwaka zizohindurirwa ikibanza zungurizwe muri site ya musenyi iri mu ntara ya rutana mu ntumbero yo kubahiriza amategeko mpuzamakungu uburundi bwashyize ko igikumu naho biruko abari mu kibanza begeranirijwemo imakombe muri komine rumonge y'intara ya rumonge basaba kungururizwa mu ikambi y'impunzi abegeranirijwe mu rugombo mu ntara ya cibitoke ntiberekwa kujanwa aho bateguriwe mu ntara za mwaro na rutana basaba kugumizwa mu cibitoke mu kurindira ko umutekano ugaruka mu buseruko bw'igihugu cabo nk'uko no mukenyezi yahunze abivuga agira ati mtu mwenye anapenda na mwenye hapendi bako banamunyangula yaba uwushaka canke uwudashaka bashaka kuburiza amakamyo kugira ngo babatware ku nguvu mu rutana ibyo ntibibaho kuko n'abarundi barahungiye iwacu ariko nta wabatwaye mu ikambi ku nguvu nibatureke uwuhashaka agende uwutahashaka bamureke nibyo dusaba na njo hivyo njo tunaona ubugenzuzi bw'ikigo kijejwe kwakira impunzi mu burundi omupra co kimwe n'uhagarariye ishami rya oni rijejwe impunzi mu burundi bubicishije ku bakozi babo bakorera ahashikiye izo mpunzi nta byinshi bashima kubwira abamenyeshamakuru bavuga ariko ko hazofatwa ingingo n'abanduka ku bijanye n'igikorwa co kwandika imyidondoro yabo kuva ku igenekerezo rya mirongo ibiri n'umunani ukwezi kwa kabiri uno mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu abakongomani bagera ku gihumbi n'amajana umunani na mirongo itatu na batandatu nibo bamaze kujanwa mu ikambi y'impunzi y'Imusenyi mu ntara ya Rutana iri mu bumanuko bw'u Burundi ni mu gihe abasigaye ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke bagera ku bihumbi mirongo ine na bitatu n'amajana indwi Thierry Vandayishimiye urakoze kudusomera iyo nkuru twateguye duce ku bakunzi bacu mu Burundi tukuvuga rero tukivuga rero ku vya Republika ya Demokarasi ya Kongo igisata kijeje gukoresha ibibazo vya leta ku bana bahejeje amashure yisumbuye cafashe ingingo yo kwegeza inyuma ivyo bibazo mu ntara za Kivu ya ruguru na Kivu y'epfo kwera ikibazo c'umutekano umushingamateka w'intara ya kivu ya ruguru ku rwego rw'igihugu safari ayo bangira yabwiye mugenzi wacu venuste nshimiyimana ko iyo ngingo itabaguye neza
nubwo intambara iba muri congo ako ku mateka yabagaho nka ya fcd ibizamini byabagaho abana kwitegura kwabo ntabwo ari ubwa mbere bakora ibizamini bari mu ntambara bamaze imyaka itatu bari mu ntambara kandi n'ababa babarijeho umwaka ushize nabo bakoze ikizamini bari mu ntambara ni uku ku rwego rw'abana abarimu n'ababyeyi babo bo bari tayari nta kibazo ye bafite ahubwo bahereza abana ubwo burenganzira utsinda atsinde n'utsindwa azongera umwaka utaha ariko ntabwo bashobora gufata abana bose ngo babatsindwishe bareke batakaze umwaka ariko se kugira ngo ibyo bizamini bikorwe ni uko hari ukugera aho bikorerwa hari ukubashyira hamwe hari ayo mashuri akenewe hari amakaramu hari ibitabo hari ibintu byinshi bikenerwa kugira ngo ibyo bibe wowe uko ubibona usanga ibyangombwa byose bihari kugira ngo ibyo bizamini bishobore gukorwa abafatanyabikorwa ba leta bafite ubushobozi bwo kubishyira mu bikorwa nyine kugira ngo bishoboke
ibikoresho byo birahari kuko ni guverinoma ugomba kubitanga ibi icyo bita amayiteme y'amaegizame ni guverinoma ibitanga byo ibikoresho birahari ahubwo abafatanyabikorwa ba guverinoma bamufashije igihe cya eside bakongera bakamufasha icyo gihe yafashaga unicef yafashaga ye guverinoma hakazana munike icyo gihe yo yasimbuwe na monisco donc ni ibintu bishoboka kuko usibye n'ama examen hariho n'ibindi bintu bikora n'igihe cy'intambara nk'ibintu bijyanye n'ubuzima bwa vaccination n'ibindi bintu hariho gahunda nyinshi zikomeza nubwo intambara ihari nduva ntabwo ari inyeshamba nazo ntabwo zakwemera gufungira inzira kugira ngo abana badakora ibizamini none se ibyo bikoresho byagera gute muri kivu ya ruguru ndetse no muri kivu ye ufate nk'urugero niba ikibuga cya goma kandi uzi ko aricyo gikoreshwa cyane n'abo bafatanyabikorwa ari abatabara ku rwego rw'ubuzima ari n'abazana izo mfashanyo zaba iz'ibiribwa cyangwa se n'ibyo bikoresho bikenewe kugira ngo abana bashobore gukora ibizamini byahagira bite mu gihe ikibuga cya goma gifunze turasaba yuko hashirwaho icyo bita kuruware humanitaire iyo yatuma babona inzira yo kuzana ibikoresho n'ibyangombwa byose kugira ngo ikizamini kibeho ejo bundi mu minsi ishize minisiteri y'ubuzima nayo yakoresheje kuruwari humanitaire kugira ngo igeze imiti igoma igeze n'amaraso kugira ngo ifashe abarwayi b'igoma byavuye kinshasa bigera igoma izo nzira zose n'izindi zishobora gushakishwa ariko ibizamini bikagera igoma niba imiti n'amaraso yabashije kuva ikinshasa akagera igoma ntabwo ibipapuro by'ibizamini byabura nayo inzira yo kugera igoma ni bukavu ayo bangira safari uri depite ku rwego rw'igihugu ujya mu nteko kuki icyo kibazo utagishyira mu bindi bibazo bigomba kubarizwa mu nteko ishinga amategeko kugira ngo icyo kibazo gisuzumirwe hamwe mu nteko ubu turi mu gihe cyitwa cya vakansi igihe parimantere iyi nteko ntabwo irimo guteranya ariko usibye urwo rwandiko nandikiye minisitiri na minisitiri w'intebe n'abayobozi bose bashinzwe uburezi ariko aricyo nakoze cyitwa kesiyo ekiriti aho n'iri kesiyo ekiriti nakoze mu rwego rwacu rw'abadepite niyo nayo namaze kwinjiza mu nteko ku buryo nitumara gufungura akazi mu kwezi kwa gatatu ibyo bintu byose bizigwa
inkuru y'ishamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka zina muntu human rights watch ryagiriza umurwi wa eme mirongo ibiri na gatatu n'urunani yafise kubangamira no gutoteza abamenyesha amakuru turayibashikiriza ahandi hato turacayitegura bisigura ko tuza gusubira muri kongo umwanya udukundiye mu burundi naho amahiganwa ya miss burundi ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu hageze muri kimwe cya kane cy'intambwe ziyagize iki gice kibanziriza kimwe cya kabiri gisigayemwo abakobwa mirongo gisigayemwo abakobwa mirongo itandatu mu ijana na batanu bari baremerewe guhiganwa batanu bazoshika mu gice ca nyuma kizoba mu kwezi kw'indwi bazohabwa ubushimwe butandukanye burimwo imiliyoni mirongo ibiri na zitanu z'amarundi zizohabwa miss burundi 2025 hamwe n'umuduga udakoresha igitoro mu kiganiro nagiranye na rosaka mariza ajeje gutunganya miss burundi mu kiringo c'imyaka itatu yatanguye asigurira igituma mu ijana na batandatu bari barasabye guhiganwa bagumanye ijana na batanu bonyene umwe ntibyakunze ko abandanya kubera ko atarakwija ibisabwa ijana na batanu rero nibo bagiye mu maodisiyo yabaye itariki imwe n'itariki zibiri z'ukwa gatatu duca dusigaranamo mirongo itandatu abo mirongo itandatu rero nibo bari muri kado finali zatanguye gitega itariki umunani z'ukwa gatatu nyene tudusigarana abashika mirongo itatu bazogenda muri demi finale hasubire haba yandi ma elimination ku buryo muri finale hagenda ya cumi na batanu duce dusigarana batanu baza gutsindira ubushimwe bwagenewe competition ya miss burundi ibisabwa ni ivyahe kugira ngo uwo muntu azove ku ntambwe ya mbere ashike ku ya kabiri mugenda muravanamwo gushika muzosigarana abo batanu ibijanye n'impapuro basabwa ubwa mbere na mbere kugira ngo habeho umwidondoro amafotokopi y'akarangamuntu zabo n'amadiplome yabo amafoto passport rero ababandanije n'abashoboye gutanga ibisabwa byose mu ma audition barasubira bakanabapima ko hari ibyo dupima bijanye n'ukungene bameze byaba uburebure aho twavuga yuko bataja munsi y'imetero imwe n'amasantimetero mirongo itanu n'icenda batarenza ibiro mirongo itandatu na bitanu tukavuga yuko baba bafise hagati y'imyaka cumi n'umunani na mirongo ibiri n'ine ashobora kuvuga mu ndimi zine kirundi igifaransa igiswahili icongereza bakamupima ico nokwita mu mbavu hari amasantimetero twafatirako ivyo byose n'ibituma umuntu ashobora kugenda araba elimine ariko kandi bigatuma dushobora kuvuga tuti naho tworonka ihiganwa mpuzamakungu yoshobora gushikamo kuko ibyo basaba abandi nawe arabifise ikindi nuko baba bafise proje ishobora kuba implemente mu rurimi rw'igifaransa mu mwaka kumwe kugira ngo nibaheze ikiringo cabo c'umwaka umuntu azashobore kuvuga ati bash- bakoze ibi bingana gutya Uh, muti hariho amasantimetero ategerezwa kuba afise hariho uburebure ategerezwa kuba afise hariho n'undi mugwi numvise muvugamwo ivyo aba afise mu mutwe gushobora kuvuga mu ndimi ntawe hava yibaza ati nkumiriwe kubera uko naremwe ndi mugufa ariko umutwe ndawufise nsumva ivyiyumvira abandi uyu nawe bica bigenda gute arabitahura ko amasantimetero ashobora kumuvana mu kungene yashobora guteza imbere igihugu afashishije mu mutwe gusumba uko yaremwe I- amahiganwa yose arafise ingene aringanijwe nimba uyu mwaka twateguye abafise uburebure bungana gutyo ejo hazoba iyindi competition ifise irindi zina washaka igamije kwegeranya abo bantu bose bafise ubwo burebure urabona umuntu w'imetero imwe na mirongo ibiri ahuye n'uw'imetero imwe na mirongo umunani abo bantu ntushobora kubash- kubashira mu ihiganwa rimwe wofa umugira amahiganwa abiri rimwe ryagenewe abagereranye n'abarebare ugaca ugira ry'abagufi gusa biragoye rero yuko wovuga uti uyu muntu niwe ngira ndungike no mu mahiganwa mpuzamaguru uzi neza yuko au niveau uh, international umugufi aba afite metero imwe na mirongo indwi kuba rero twaramanutse gushika ku metero imwe na mirongo itanu n'icenda twari twagerageje ku vyerekeye ururimi rw'igiswahili nk'abana bavukiye ruguru hariya anye hagati mu gihugu atari bujumbura bakura bumva ku gaswahili n'iki ubwo rurimi ntirushobora kubabera intambamyi nabo kwinjira muri ayo mahigano umuntu avuga rumwe muri izo ndimi zine ntategereje kuzivuga zose ni rumwe muri izo ndimi o ikirundi ni icabo ni abarundikazi bose dofisi barashobora ku- kuvuga mu kirundi igiswahili naco kubera fondamentali yaje bariga igiswahili kuva mu mwaka wa kabiri umenga twavuze tuti wumva ah, yorohewe kuvuga umugambi we mu giswahili nawe uvuge kuko turafise abagwumva igiswahili kirumvikana muri east africa hariho n'ibindi bihugu bitandukanye vyumva igiswahili tukavuga tuti ijwi rizoshika kure abantu bumve ko mu burundi hari biriko birakorwa abavuga mu congereza bazodufasha kugira ngo mu bihugu anglophone abantu bamenye ati yari higanwa miss burundi iriko rirakorwa kandi abana bafise iyi n'iyi twavuga ngo umwe wese avuga ururimi ruzodufasha gushikana kure iryo higanwa rishobore kudandaza iryo shusho ry'uburundi aho ugwaruka ruhaguruka rukavuga ruti natwe turafise ico duterera mu iterambere ry'igihugu ahanini cari ico kuko n'ubundi bazogenda guhiganwa n'abandi mu makungu bisaba rero ko izo ndimi rumwe muri rwo bashobora kuruvuga hama rero igice ca nyuma babandi batanu kizoba itariki ya kangahe muramaze kwimenya ego cane mirongo ibiri na zitanu z'ukwindwi ubushimwe butegekanije kuri abo bana b'abigeme bazoshika mu kwindwi n'ubwahe twaravuze yuko miss burundi azohabwa ibahasha y'imiliyoni mirongo ibiri na zitanu marundi akaronka imodoka igendeshwa eh, n'umuyaga nkuba n'amapano solayo kugira ngo bimworohere kuyatsa atarinze eh, gukoresha umuyaga nkuba yari asanzwe akoresha muhiri wabo eh, akongera akaronka n'akaryo ko kuja mu mahanga agiye kuraba abandi ingene barata ibihugu byabo hariho visit oromia izoca imwakira ko yaramuteguriye porogaramu yo muri etiyopi bamwereka ingene bagira visibilite y'igihugu cabo kugira ngo nawe azoze abikore ku burundi madamu hosa kamariza mujeje amahigano ya miss burundi mu kiringo c'imyaka itatu guhera uno mwaka gushika iyo myaka itatu izohere ku ijuru rya amerika Mm.
turashimire cane kuri kano kanya muduhaye murakoze cane mwandane mugira ibihe vyiza ijuru rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ya nkuru nari nabemereye kuri repubulika ya demokarasi ya kongo ishami mpuzamakungu riharanira agateka kazina muntu human rights watch ryagiriza umurwi wa m mirongo ibiri na gatatu n'urunani afc kubangamira no gutoteza abamenyesha amakuru ababanegura n'abaharanira agateka ka zina muntu umurwi wa M23 n'urunani AFC bahakana ivyo bagirizwa bavuga ko ari ibinyoma vyigendera bigamije kuburabuza abanyagihugu ku nyungu za leta ya Kinshasa ibiri mu cegeranyo ca Human Rights Watch tubaze mugenzi wacu Tim Harris Shimwe ibirego bya human rights watch kuri afc m23 bikubiye mu itangazo uyu muryango washyize ahagaragara kuri uyu wa gatatu uyu muryango uvuga ko ibyo byatangiye nyuma y'aho izi nyeshyamba zifatiye umujyi wa goma mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo mu mpera z'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka ukavuga ko mu ntara za kivu ya ruguru na kivu y'epfo aho m23 igenzura abarwanyi b'uyu mutwe bagiye batera ingo z'abagize sosiyete sivile n'abanyamakuru bakabakangisha kubica no kubihimuraho ibyo human rights watch ivuga ko bibangamiye ubwigenge bw'itangazamakuru n'imikorere y'imiryango ya sosiyete sivile uyu muryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu uravuga ko inyeshyamba za M23 zishyigikiwe n'u Rwanda zagiye zifunga abayobozi ba sosiyete sivile ndetse zikica bamwe mu mpirimbanyi zabaga zafashe nta kuzigeza mu butabera Clementine Mountjoy umushakashatsi mukuru w'uyu muryango ushinzwe akarere k'ibiyaga bigari yagize ati gushyiraho ingamba zo kugarura ibintu mu buryo mu mujyi wa goma na bukavu yafashwe na m makumyabiri na gatatu bisobanuye kureka abanyamakuru n'impirimbanyi za sosiyete sivile bagakora akazi kabo nta gushyirwaho iterabwoba nta gukorerwa urugomo cyangwa amabi arenze nayo uwo muryango uvuga ko ufite amakuru yizewe ahamya ko impirimbanyi z'uburenganzira zirenga magana abiri zasabye ubufasha bwo kurindirwa umutekano kuva aho m makumyabiri na gatatu ifatiye imijyi ya goma na bukavu human rights watch kandi ivuga ko kuva mu mpera z'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka yabajije impirimbanyi z'abanyekongo ndetse n'abanyamakuru b'abanyekongo n'ab'abanyamahanga mu mujyi wa goma kinshasa na bujumbura kuri iki kibazo ivuga ko yanigenzuriye n'amajwi yafashwe n'abahamagawe kuri telefoni n'izi nyeshyamba ubutumwa bwanditse n'ubwo mu buryo bw'amashusho cyo kimwe n'imbwirwaruhamwe zagiye zivugwa n'abategetsi ba afcm 23 ibyo byose ikavuga ko bikubiyemo kwibasira no gutera ubwoba abanyamakuru n'impirimbanyi z'uburenganzira uyu muryango ukagira uti abategetsi ba m makumyabiri na gatatu na afc cyo kimwe na guverinoma y'u rwanda bagomba kubahiriza amategeko mpuzamahanga arengera abari mu kaga mu turere bagenzura bagomba kandi kureka impirimbanyi za sosiyete sivile n'abanyamakuru bagakora akazi kabo bisanzuye keretse gusa ku mpamvu zikomeye z'umutekano bagomba kandi kuryoza abarwanyi babo bakoze amabi uretse impirimbanyi n'abanyamakuru human rights watch ivuga ko nyuma y'ifatwa rya goma na m makumyabiri na gatatu n'ingabo z'u rwanda ku itariki ya makumyabiri na karindwi y'ukwezi kwa mbere abarwanyi ba m makumyabiri na gatatu bagiye bahohotera abaturage bakekaga gushyigikira ingabo za leta n'abo bafatanya bamwe izi nyeshyamba zikanabica abandi zikabasahura umwe mu batuye goma waganiriye n'uwo muryango yawubwiye ko abarwanyi ba m makumyabiri na gatatu bamusanze iwe bakamukubita bamushinja gufasha abanzi babo kwica inshuti zabo ku rugamba uyu yagize ati biriwe bampondagura inkoni mu mugongo ubu simbasha kugenda baranteye barankubita banasahura inzu yanjye mu ngero z'impirimbanyi z'uburenganzira human rights watch ivuga ko zishwe na m makumyabiri na gatatu harimo n'umuririmbyi akaba n'impirimbanyi denife katembo vinywasiki wamenyekanye ku kazina ka delika idengo uyu human rights watch ivuga ko yarasiwe iwe imuhira ku itariki ya cumi na gatatu y'ukwezi kwa kabiri ahantu biboneka ko nta mirwano yahaberaga uyu muryango ukavuga ko nyuma yaho ku itariki ya makumyabiri y'ukwezi kwa kabiri lawrence kanyuka uvugira m makumyabiri na gatatu yashinje idengo kuba mu muryango w'urubyiruko rw'impirimbanyi ziharanira impinduka ruca ndetse abwira human rights watch ko yarashwe kuko yari yambaye imyambaro ya gisirikare uwo muryango ukomeza uvuga ko umwe mu isoko zidafite aho zibogamiye yamubwiye ko abarwanyi ba ma makumyabiri na gatatu ku itariki ya cumi na kabiri y'ukwezi kwa kabiri bishe Pierre katema bya mungu impirimbanyi yo mu muryango ruca hamwe n'abandi bagabo bane muri teritwari ya karehe uwaganiriye nawo yavuze ko bya mungu n'abasore barindwi barimo abayobozi b'urubyiruko muri ako gace bategetswe na ma makumyabiri na gatatu gutwara inkomere n'imirambo y'abarwanyi b'uwo mutwe babajyana mu gace ka buziru babagejejeyo iyo soko ivuga ko abarwanyi ba ma makumyabiri na gatatu bashinje bya mungu n'abandi basore bane kuba mu mutwe wa wazalendo hanyuma barabica muri raporo yawo yasohotse kuri uyu wa gatatu human rights watch ivuga ko impande zose ziri mu ntambara yo mu burasirazuba bwa kongo yaba u rwanda na m makumyabiri na gatatu kongo ndetse n'abo bafatanya bose barebwa n'amategeko mpuzamahanga arengera abari mu kaga cyangwa se amategeko agenga intambara uyu muryango ugasaba umuryango w'ubumwe bw'uburayi ibihugu biwugize n'izindi guverinoma bireba gufatira bwangu ibindi bihano umutwe wa m makumyabiri na gatatu n'abategetsi bakuru b'u rwanda n'abakongo bagize uruhare muri ibi byaha bikomeye ihuriro afc n'umutwe wa m makumyabiri na gatatu ariko mu itangazo basohoye bahakanye bivuye inyuma ibi birego bya human rights watch bwana lawrence kanyuka uvugira m makumyabiri na gatatu muri iri tangazo yavuze ko iri tangazo ari uburyo bwo gukwiza impuha kuyobya rubanda mu gukorera inyungu z'ubutegetsi bwa kinshasa yagize ati umuryango wacu ntiwigeze uta muri yombi utera ubwoba cyangwa ngo utoteze umunyamakuru n'umwe cyangwa impirimbanyi dusabye human rights watch gutanga ibimenyetso bifatika bihamya ibyo ivuga uyu muvugizi wa m makumyabiri na gatatu yavuze ko hashingiwe ku mubano uzwi neza human rights watch ifitanye na leta ya kinshasa ukuri kw'ibyo utangaza gushidikanywaho cyane ati turamagana twivuye inyuma ikoreshwa nabi ry'ijambo uyu muryango ufite mu guhindanya isura y'umuryango wacu turahamagarira abaturage n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga kwamagana iyi raporo ibogamye hakano ngaha duce dusozera amakuru y'uno mugoroba mwakoze kudutega abiri kuri mikoro mari kumwe na diane ninahazwe nadia taha hamwe na ingenieur rop maclin bari kumwe muhinga bw'ivyuma bakoze hedi rwema yaraduhagarikiye twembi twifurije kugira ijoro ryiza mu banyu no mu vyanyu